iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigikoshikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki mirongo ine n'icenda y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije yego inguvu tuzanye ni ukwitanga haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyiyumviro bishasha umwe wese arafise ico azoterera ni ukuvuga twese dushize hamwe inguvu ziriho kuko muri twese turi abarundi turazi ivyagiye biragora uburundi muri kahise uyu ni sixte ni muraba umukuru mushasha umurwi w'igihugu c'uburundi ujejwe agateka kazira muntu inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye umutekano mu turere twa nyamasheke na nyamagabe mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye ubuzima impunzi z'abarundi mu ikampi ya mutenderi mu gihugu ca tanzania zibayemo hamwe n'amakuru ya siporo n'inkino vyabaye mu mpera zindwi mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza byirimana muramutse neza aloyiza
muramutse frederike ndamutse n'abaduteze amatwi turahera muri afurika abakora imyiyerekano muri sudani ejo ku munsi w'imana barakiriye neza ibyavuye mu biganiro bagiranye n'abasirikare bafashe ubutegetsi inyuma y'uko bemeye gushinga akanama kaba kararongoye igihugu kagizwe n'abasivile hamwe n'abasirikare inzira ishobora gushika ku kwegurira ubutegetsi abasivile nk'uko bariko barabisaba mu myiyerekano ayo masezerano yafunditswe ku munsi wa gatandatu ashobora gusubirira inama gusubiriza inama y'igihugu irimwo abasivile cumi yashyizweho inyuma y'aho perezida omar al bashir akuriwe ku butegetsi kw'igenekerezo rya cumi na rimwe z'uku kwezi kwa kane umukuru w'abari muri iyo myiyerekano ahmed al rabia yaremeje ayo masezerano y'inama ibirarongoye igihugu ihurikiyemwo n'abasivile abicishije mu itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp abasaba ko haba impinduka bavuga ko iyo nama y'igihugu ishobora kuzoba igizwe n'abasivile cumi na batanu n'abantu cumi na batanu barimwo abasivile umunani hamwe n'abasirikare b'amapete ya generale indwi abategetsi muri mozambike basabye abanyagihugu babo kuja mu bice bikirurutse nko ku misozi kugira ntibahure n'imyuzure y'amazi hamwe n'amasi asitagurika bikaba byitezwe inyuma y'igihuhusi kivanze n'umuyaga mwinshi cyataziriwe kenneth umushikiranganji wa mbere wa mozambique carlos do rosario yavuze ko ibitigiri by'abafuye bishika ku bantu batanu ikigo ca mozambique kijejwe guhangana n'ibiza naco cashikirije ko ico gihuhusi kenneth casambuye amazu arenga ibihumbi bitatu nayo abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani barateshwa ingo zabo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterese yasabye amakungu gutanga imfashanyo zo gufasha abakozwe ko n'ico gihuhusi kivanze n'imvura kenneth kibaye igihuhusi ca kabiri giciye muri ako karere ko mu manuko bwa afurika mu kiringo c'indwi zitandatu inyuma y'igicataziriwe aidayi umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'andi makungu muhamade javaze zarife yagiriza leta zumwe za amerika gushaka gushira igihugu ca irani ku mavi no guhindura leta mu kurondera guhungabanya urudandazwa mpuzamakungu rw'ibitoro umushikiranganji zarife mu kiganiro yahaye televiziyo fox news yaha muri leta zimwe za amerika ejo ku munsi w'imana yavuze ko akagwi kagizwe n'umushikiranganji wa mbere wa israeli netanyahu umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri amerika john bolton hamwe n'abandi bategetsi harimo uwa arabiya saudite na emira arabe zunze ubumwe bariko basunikira perezida Donald Trump wa Amerika mu ntambara ngo adashaka kwiba umuhanuzi Bolton kuri iyo televiziyo nyene Fox News yashikirije avuga ko intumbero ya Amerika atari uguhindura ubutegetsi muri Iran ariko ko ari uko Iran yohindura inyifato na cane cane guhagarika porogaramu y'urwanisho vya nucleaire Amerika ivuga ko igiye guhana Iran mu kuyibuza kuronka amamiliyaridi ashika mirongo itanu y'amadolari y'abanyamerika ava mu bitoro buri mwaka kugira igondozwe ihagarike porogaramu ya nucleaire israeli nayo yararekuye abanyororo babiri b'abanyesiriya byo ku munsi w'imana ku cyo yise agatima keza k'uburwaneza n'inyuma yaho hatahukaniwe ibisigarira by'umusirikare wa israeli yari amaze imyaka mirongo itatu n'itanu yarabuzwe irengero israeli yashikirije ko kurekura abo banyesirayeli atari ukwishyura siriya kuba yararungitse ibisigarira bya zakari baumel mu ntango z'uku kwezi abo banyesiriya babiri bari bafashwe bagirizwa na israeli urudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe no kugerageza kwinjira mu gihugu mu buryo buteye kubiri n'amategeko umusirikare baumel wa israeli yaburiwe irengero mu ntambara hagati ya israeli na siriya mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kabiri igihe israeli yatera libani uburusiya nibwo bwafashije mu gutahukana ivyo bisigarira vyiwe mu kurangiza abantu cumi na batatu barakomeretse ejo ku munsi w'imana igihe baraswa bari mu myiyerekano mu buseruko bwa algeria basaba kuronswa amazi yo kunywa meza nk'uko byashyikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu ibyo vyabaye igihe umukozi uh, w'ishyirahamwe rihingura amazi arasiye abiyamamaza hafi y'ishyirahamwe iryo shyirahamwe nyene mu gisagara ca hamamet itorokanzo ry'amakuru rya algeria aps ryavuze ko abantu cumi na batatu batwaye mu bitaro by'i hamamet imbere y'uko igipolisi gisubiza ibintu mu buryo
urakoze aloyise ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risaranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini abatuye n'abakorera mu nkengero z'ishamba rya nyungwe mu turere twa nyamasheke na nyamagabe bavuga ko batangazwa n'inkuru zivuga ko ata mutekano uri aho batuye mu gihe ata kibazo cy'umutekano bobo bafise batangaje ayo majambo inyuma yaho ibihugu by'amahanga biri mu Bufaransa na Canada biburiye abanyagihugu bavyo kutagendera muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke ni inkuru ya Temistocle Mutijima mumenyesha amakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda igihugu cy'ubufaransa nicyo cyabimburiye ibindi kuri ubu bigera kuri bitanu bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u Rwanda birimo na Nyungwe n'ahayikikije ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN uwo na n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya Nyungwe n'inkengero zaryo kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yashoboye kugera haba muri Nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda Kigali Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri Nyungwe kurinda uhasohoka aho nibura kuri buri metero magana atanu hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashinigani n'izindi hanze y'iri shyamba ho haba mu gasantere ka gisakura ku ruhande rwa nyamasheke cyangwa se aka kitabi ku ruhande rwa nyamagabe ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirima iri hafi aho yiganjemo iy'icyayi aba mbasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya nyungwe ku gice cy'akarere ka nyamagabe ni mu murenge wa kitabi umuhanda uragendwa imodoka ziragenda abana bariga abakozi barakora abasoroma icyayi baragisoroma uruganda rurakora hano umutekano uhari ni wose ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu abo bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano ingabo zirahari polisi irakora n'abaturage turakora turahinga turasoroma icyayi turajya mu kazi abavuga ngwino nta mutekano uhari turawufite turahaha tugagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya nyungwe duhuze ukuri irene akora mu kigo cya kitabi ekosenta gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo mfashe nk'iminsi itatu iheruka uh, umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri cumi na babiri umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri cumi na batatu nanone iri joro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri cumi n'umwe uh, ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri mirongo itatu na batanu kandi muri abo mirongo itatu na batanu baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye kandi baraza abakiriya twakiriye bose mirongo icyenda ku ijana ni ababa bari busure parike y'igihugu ya nyungwe uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigeze bagira icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira bikomeje uh, mu by'ukuri byagira ikibazo ku, ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari nimba rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera nimba rero twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se tubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya kivu umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'uburengerazuba generali major alex kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari nyuma yaho ariko bwana paul rusesabagina uyobora ishyaka rya mrcd rishamikiyeho umutwe wa frn yabwiye ijwi rya amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri nyungwe kandi zidateze kuhava icyakora umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo ari impuha ndetse na poropagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umurwi mushasha wigenga ujejwe abatekaziramuntu mu burundi ugiye kubandanirizaho indongozi zahahora zagejeje mu guhanira agateka kaziramuntu umukuru mushasha w'uyu murwi yabishikirije kuri wa gatanu aho yabisikanya mu mabanga n'uwahora arongoye uyu murwi n'inkuru ya vedaste ngabo umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika iwuvira mu ntara y'amajepfo ya kongo umukuru mushasha w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi amaze kubisikanya mu mabanga n'uwahoraga arongoye uwo mugwi yabwiye abamenyeshamakuru yuko abakomiseri bagiye gukorana bazanye ubwitange 60 ni muri aba arongoye umugwi wa sndh yego ingufu tuzanye ni ukwitanga haje abantu bashasha kandi nabo nyene bazanye ivyiyumviro bishasha umwe wese arafise icyo azoterera ni ukuvuga twese dushyize hamwe ingufu ziriho kuko muri twese turabarundi turazi ibyagiye biragora uburundi muri kahise turazi ingorane umugwi wagiye urahura nazo nicyo gituma tuvuga tuti tuzoraba ingene tutaguma tugwa mu ngorane zimwe zimwe dushoboye gufasha kugira ngo dushobore gutera umuti ibintu bijyanye no guhungabanya agateka ka zina muntu ikindi nacyo nagira nongere ko ni uko umugwi kuvuga ngo uzanye ingufu izi n'izi tubibonera ku bikorwa nimurindire mutwihanganire tubanze tugende ku kivi hanyuma mwebwe nyine muzo tubaze mubonye haciye iminsi iyi n'iyi n'iyi ati burya icyo muri ko murahindura ni ikihe nibaza ko mutazokitubaza ahubwo muzokibonera ku kivi eka na jean batiste baribonekeza wari umaze imyaka ine arongoye uwo mugwi yagize icyo ashikiriza harimo ko yarongoye uwo mugwi mu bihe bitoroshe byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwahoze arongoye uwo mugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu avuga ibyamuranze ibibazo byateye akazina muntu byama bifise isano n'ingene byifashe ku rubuga rwa politiki muri ico gihe rero hashi irahamagarirwa ku cyo nokwita kuja hagati nibaza ko kiri mu cyo noshira imbere e, gikomeye gusumvya ibindi ikindi nuko rosende hashi imaze imyaka umunani itanguye hariho e, impande zimwe zimwe usanga iciyubaka e, aho ikirondera e, ubwenge canke ubuhinga canke uburyo bwo gukora akazi ni ivyo bikuru bikuru novuga nibaza yuko e, nashoboye kubona muri myaka ine maze muri aya mabanga kandi nifuza yuko rero e, sende yacu ibandanya yubakirako kugira ngo ikomeze kurangura amabanga yayo izezwa n'amategeko umushinga ntahe ni muraba agiye kurongora CNDH mu gihe uwo mugwi w'uburundi wakuwe mu mugwi a ushirwa mu mugwi b na wa mugwi wawo ni ujejwe agateka kazina muntu uwo mugwi wo mu burundi wagirijwe ko agateka kazina muntu kariko karahonyangwa indongozi z'uwo mugwi z'ibirorera nimuraba akavuga ko ibyo gukura uburundi mu mugwi b bugasubira mu mugwi a atari byo bimuraje inshinga ntituje gukora kugira ngo tuve mu mugwi b tuje mu mugwi a tuje gukora kugira twubahirize ineza y'abenegihugu agateka kazina mwenegihugu wese tubone yuko kariko karatera kaja imbere kuko umunsi abenegihugu bazoba bumva ko batunganirijwe twe tuzokumva ko tunezerewe kandi n'abo bagira ivy'imigwi bati umugwi a umugwi b bazoraba ibikorwa biriko birakorwa baheze bonyene babifatira ingingo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi umaze imyaka umunani ushinzwe jean batiste baribonekeza wahora agarongoye uwo mugwi akavuga yuko ibyo asigiye uwamusubiriye harimo amadosiye yabasabye yuko uwo mugwi wabafasha vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya mutenderi iri mu gihugu ca tanzania ziridogera ibibazo vy'umutekano bitaratorerwa umuti ni mu gihe ibisasu vya grenade vyama vyatewe hagati muri iyo kampi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaraganiriye na bamwe mu mpunzi zo muri iyo kampi je ndiko ndaraba ikibazo c'umutekano hano mu nkambi simbona ko bimeze neza kuko ikintu ca mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka kandi iterabwoba ha mu nkambi rirarenze abantu ngaha turi n'ubwoba cane burenze hanini rero nk'ubu dufatiye nk'ivyo bintu vyaraye bibaye natwe vyaciye bidutera ubwoba nka bamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira duterwa ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turondegwa bamwe bamwe bimaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hariho abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarire tutware ubuhiri n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikaca bitwereka yuko ata mutekano ubwanje sinshobora kumera yuko umutekano ukwiye twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza ubu tubarondera abenshi turakunze kuba twumva yuko ntuze kamanda yagiye kanatsinda biranabonekana ariko kera kano kanya na zino saha ntituzi yagiye ntituzi icatumye ava mu nkambi ikindi giteye makenga n'amashusho amwe amwe y'abantu tuzi ko bahungutse kandi bagatwarwa na UNHCR bagiye mu Burundi ariko gushika ino saha hari abagaruka ukaba tubabona ntituzi kiba kibazanye rero tukibaza duti none umuntu agenda mu Burundi azi ko ahungutse mbega nimba yari kugenda gutembera ntiyo gutembera akagaruka yahungutse rero ukazibona yagarutse ariko arakora ibyashara vyiwe canke ariko arazunguruka ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mw'ikambi rero bikadutera amakenga hariho umuntu koko yahunze n'uwundi yaje ariko akurikiye uwundi abonye ati naka ko ahunze ko umubanyi ahunze reka nanjye ndamukurikire rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumviriza ikibazo ciwe bakagira ico bamufashije kweri je ndiko ndaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi kurya umuntu amenye ukuntu yahunze n'aha mu nkambi umuntu wese afise ingorane yiwe rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi noba ndiko ndabesha ariko iyo baza barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe umwe afise kuko aha twese dufite ingorane zitandukanye n'ikindi gituma yuko umutekano udakwiye ntibyumvikane igituma twebwe turi impunzi twarahunze hama tugaruke kurarironda ibyo nabyo birabonekana biragaragaza neza ko umutekano udakwiye vrema twe turabona ko umenga turabangamiwe nta mutekano dufise unhcr nayo nyene leta ya tanzania irabona ko umutekano udakwiye ugiye kuraba nko mw'ikambi yacu hari igituwo kimwe ni ukuvuga ikirindiro kimwe c'igipolisi no kuri ico kirindiro ntigikwiye kosaba yuko bongereza abajejwe umutekano abajejwe umutekano umutekano ntabwo ngo twitura turarira ata nk'uwo dufise kandi abarengana bafise dufise ibikoresho bishira umuriro nta mutekano dufise kubera turara irondo kandi muri iryo rondo hariho abantu tubona barengana mu iryo rondo tuzi abo ari bo none rero mvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya ni uko mu kwicwa twashobora no kwicwa tutazi abantu batwisha bari rero nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babirukako n'abantu benshi bagize iminsi bomoka bomoka amakambi abafise iyo baza twebwe rero tutagira iyo tuza ahubwo turagowe kuntuzo bikika tugasaba rero amashirahamwe yumvirize buri muntu nacecane uravye ahantu turi nka twebwe ni hafi abagenda mu za kabuyenge aho mu burundi abavuye ngaha saa sita ararashitse hariya urumva ni ahantu hafi sana tugaca dusaba amashirahamwe kweri atwumvirize amenye buri muntu ico yahunze hari abahunze ico twita igikuku n'abandi bahunze ukuri ni ukuri turasavye amashirahamwe atwumvirize babakoze tukaba dusavye amashirahamwe dushimise UNHCR n'abandi abandi barabe ivyo bintu ntibabibone uko umenya n'ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa nico gituma dusaba amashirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira ico badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye turasaba turasaba amashirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose kuko bajya nani bamaze kunguka tukababona mu makambi baragaruka ico rero turiko tudifuza yuko bene bariko barahunguka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki ico rero niko turabona kweri umutekano wapi nibo bene nibo bene barazana ingorane kuko umuntu yamaze kuhunguka akasubira mu makambi uyo muntu nta jambo nta jambo ryiza azoba afise ku mutima hakuru je nk'ico nosaba ku mashirahamwe afashe impunzi nuko batugarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga ko twahunze nta gateka dufise twebwe tumaze kumva abarongozi bacu hagenda umwumwe hagenda umwe hagenda umwumwe ivyo biragaragaza neza yuko ata mutekano dufise baravyumvise yuko hari wapfuye kandi yakerewe asanzwe mu nzu biboneka ko ari umutekano muke yari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswe kudushikira leta ari hirya yezu gusaba leta ya tanzania na un yatwakiriye ko yodufasa ikaturabira ahandi hantu yodushira kuko tubona iyo twavuye niyaho twagiye umenga nta mutekano dufise
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru ya siporo n'inkino yabaye mu mpera zindwi mu rwanda amakuru twateguriwe kandi dushikirizwa na jean claude munyandinda umunyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri na kane wa gatanu habaye imikino ibiri ikipe ya kirehe fc yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'akarere ka kirehe kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya es kigali yatsinze kiyovu siporo igitego kimwe ku busa ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu kuri stade umuganda i rubavu marine fc yatsinze musanze fc igitego kimwe ku busa apr fc yatsinze bugesera fc ibitego bitatu ku busa kuri stade ya kigali nyamirambo ikipe ya espoir fc inganya na sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade kamarampaka i rusizi imikino itatu isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri stade umuganda i rubavu etensere fc yatsinze amagaju fc igitego kimwe ku busa ikipe ya rayon sport yatsinze as muhanga ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade y'umuhanga mu wundi mukino polisi fc yatsinze mukura victory sport ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade huye i butare kugeza ubu nyuma y'umunsi makumyabiri na kane w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni apr fc n'amanota mirongo itanu n'arindwi iya kabiri ikaba rayon sport n'amanota mirongo itanu n'ane ku mwanya wa gatatu turahasanga mukura victory sport ifite amanota mirongo ine n'umunani polisi fc ni iya kane n'amanota mirongo ine ku mwanya wa gatanu hari kiyovu siporo ifite amanota mirongo itatu n'umunani as kigali iza ari iya gatandatu n'amanota mirongo itatu n'atatu marine fc n'amanota mirongo itatu n'abiri iza ari iya karindwi ku mwanya wa munani hakaba espoir fc nayo ifite amanota mirongo itatu n'abiri sunrise ni iya cyenda n'amanota mirongo itatu na rimwe ikipe ya cumi ni ya as muhanga n'amanota makumyabiri n'icyenda ku mwanya wa cumi na rimwe hari etenseri fc n'amanota makumyabiri n'arindwi musanze fc ni iya cumi na kabiri n'amanota makumyabiri n'atandatu ikipe ya bugesera ni iya cumi na gatatu ikagira amanota makumyabiri n'atanu iya cumi na kane ni gicumbi fc n'amanota makumyabiri n'atatu ku mwanya wa cumi na gatanu hari kirehe fc n'amanota makumyabiri iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni amagaju fc n'amanota cumi n'atanu n'umwe n'ibitego makumyabiri na bitatu tunyarukiye mu mukino w'intoki ukinirwa ku musenyi beach volley ejo ndi kwa gatandatu abuja muri nigeria harangiye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika abakinnyi bari bahagarariye u rwanda bahaserutse neza mu bagabo ikipe y'igihugu igizwe na olivier ntagengwa afatanyije na akumuntu kavaro begukanye umwanya wa kabiri nyuma yo gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya maroke amaseti abiri ku busa ku mukino wa nyuma ku ruhande rw'amakipe y'abagore charlotte nzayisenga na benita mukandayisenga batahukanye umwanya wa gatatu bamaze gutsinda nigeria amaseti abiri ku busa ikipe ya misiri niyo yegukanye igikombe itsinze ibirwa bya morise amaseti abiri ku busa iyi myanya myiza amakipe abiri y'igihugu y'u rwanda yabonye irayaha uburenganzira bwo kuzajya mu irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka irushanwa rizabera ahitwa am rotenbom mu mujyi wa hamburu mu budage yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Money fall on you. Banana fall on you. Prada fall on you. Cause I'm in love with you. eh. Money fall on you. Banana fall on you. Paparazzi follow you. Cause I'm in love with you. Yeah, uh, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on I fall on you. Cause I'm in love with you. eh. Money fall on you. Banana fall on you. Paparazzi follow you. Cause I'm in love with you. eh. If I offend you, if I offend you, because sorry, oh baby, take out. oh. Sorry, oh baby, take out. oh. I'm in love with you. I'm in love with you, oh baby. Nothing of it to change, amo. Nothing of it to change, amo. If I talk, then go say I dey talk. Tell me why then they use Panadol for our headache.